iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa interineti mutwumvira kuri www akadomo radiyo yacu vuba akadomo komu mwiriwe neza inshuti mwese turi kumwe ntiyadirwe mubasuhuza kandi mbaye ikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba muri aya makuru turi kumwe kandi na Fide niyo ngabo naje ndabaha ikaze mu biganiro byacu
kuri iyo ngingo yafashwe twe yafashwe ubwa mbere na mbere eh, habanje kuba eh, ukumvikana hagati y'abagize- y'aba- y'abagize urwego rukuru rwa sena bigira iteka ni ukuvuga abari mu- mu rwego bita diregitwari uwo ni aniseti niyo nkuru umunyamabanga mukuru w'ihuriro rigizwe n'amashyaka atavuga rumwe na leta y'u Burundi sinaredi igira iteka avuga ku cyemezo cyo guhagarika by'agateganyo bamwe mu banyapolitike bagize iryo huriro bakavuga ngo bamwinyura turamukuye nk'uwahoze ari cyegera cy'umukuru w'igihugu bavuga ko bakwiye fodiyo bakibagira ko ntwara fodiyo ushobora gufata fodiyo ubu ukuremo umukuru wayo hanyuma ngo uvuge ngo nta ngofero igumamwo uwo nawe ni frederic bamvuga inyumvira umwe mu bahagaritswe mu ihuriro rigizwe n'amashyaka atavuga rumwe na leta y'u Burundi sinaredi igira iteka
amasaha make nyuma y'uko perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yirukanye umushikiranganji mfatakibanza w'ubutungane sari yetsi ibyo vyanebaguwe n'abademokarate
akanama ka loni k'umutekano n'amahoro ku isi karaterana kwiga ku kibazo cya irani
maroc yasubiye kwemererwa mu muryango w'ibihugu vya afurika
izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya gato mugume ku maradiyo yanyu aya makuru reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wanjye fideli niyongabo urakoze edi amasaha make nyuma y'uko perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yirukanye umushikiranganji mfatakibanza ajejwe ubutungane sari yates kubera yanse gushigikira ingingo ya perezida iziririza impunzi n'abantu bava mu bihugu indwi bigizwe ahanini n'abayisilamu kwemererwa ku butaka bwa amerika uwamusubiriye dana bonti yategetse abakozi b'ubushikiranganji bw'ubutungane gushyira mu bikorwa amategeko ya perezida trump donald trump yagenye dana eh, bonti kuba umushikiranganji ajejwe ubutungane by'agateganyo gushika inama nshingamateka murantunga inama nkenguzamateka yemeje uwo yagenye muri ico kibanza senateur jeff sessions bitegekanijwe ko umugwi w'inama nshingamateka ujejwe ivyerekeye ubutungane utora ku vyerekeye kwemeza jeff sessions uno musi ku wa kabiri kumwemeza mu nama nkenguzamateka yose bishobora kuzoba mu mpera z'iyindwi leta ya perezida donald trump yaranebaguye bikomeye eh, sally yates igihe yatangaza ko imwirukanye mu kuvuga ko yahemukiye ubushikiranganji bw'ubutungane mu kwanga gushyira mu bikorwa itegeko rijejwe gukingira abanyamerika ingingo ya perezida trump yo kwirukana sally yates yariyamirijwe n'abademokarate mu nama nshingamateka avuze ko iyo ngingo iteye agahinda kandi iciye ku biri n'ibwirizwa shingiro umuryango w'ibihugu vya afurika wakiye igihugu ca maroc inyuma y'imyaka irenga mirongo itatu ico gihugu kivuye muri uwo muryango igihugu ca maroc cavuye mu muryango w'ibihugu vya afurika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na kane kubera uwo muryango wemeye ukwikukira kw'intara irimwo amatati ya sahara yo mu burengero maroc eh, kibandanya kuvuga ko iyo ntara ari yaco intara ya sahara yo mu burengero iri mu muryango w'ibihugu vya afurika abategetsi b'ibihugu vya afurika bariyamirije impungenge z'uko ingingo y'ukwemerera maroc mu muryango w'ibihugu vya afurika ishobora gutuma haba ukutumvikana hagati y'ibihugu mirongo itanu na bitanu bigize uwo muryango abategetsi b'ibihugu vya afurika bavuga ko iyo ngingo y'ukwemerera maroc kugaruka mu muryango w'ibihugu vya afurika ikomeza ubumwe muri uwo muryango ibihugu mirongo itatu n'icenda ku bihugu mirongo itanu na bine vyarashigikiye ukugaruka kw'igihugu ca maroc mu muryango w'ibihugu vya afurika umwami wa maroc yarakiye neza iyo ngingo yashikirije ijambo mu birori vyo kurangiza ibikorwa vy'inama igiri ya mirongo ibiri n'umunani y'umuryango w'ibihugu vya afurika radiyo ijwi rya amerika i washington dc mubandanya gukurikirana amakuru avuga hirya no hino bitegekanijwe ko urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi rugirisha ibiganiro byihuta uno munsi wa kabiri kugira rwishyure ku ngingo y'igihugu cya iran yo kugerageza misile balisitike leta zunze ubumwe za amerika zasabye inama y'urwego y'urwo rwego inyuma y'uko iran igerageje misile idashika kure cyane ivyerekeye ubwoko bw'iyo misile n'inguvu zayo ntibitomoye ingingo y'urwego rw'ishyirahamwe onu rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iziririza iran ibikorwa ibyo ari byo byose bijanye na misile balistike zishobora gukoresha ibigwanisho ruhonyanganda kuziririza ivyo bikorwa mu kiringo c'imyaka umunani vyakurikiye iyemezwa ry'amasezerano irani yashitseko n'ibihugu bitandatu vy'ibihangange vyo ku isi agenewe gushiraho inzitizi ku mugambi w'igihugu ca Iran werekeye ubuhinga bwa nucleaire ayo masezerano yahagarikiwe na leta zunze ubumwe za Amerika ubwongereza ubufaransa uburusiya ubushinwa n'ubudagi mu kiganiro yabamenyesha makuru iterano no musi wa kabiri umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'igihugu ca Iran Mohamed Javad Zarif ntiyemeje canke ngo ahakane kwigeragezwa rya misile balistike ryabaye yamara yasubiye kumenyesha aho Iran ihagaze ko misile zayo zitagenewe gukoresha ibigwanisho ruhonyanganda umuryango w'ibihugu vy'uburayi wiyamirije uno musi wa kabiri gutana mu mitwe guherutse kubera mu buseruko bw'igihugu ca Ukraine hagati y'abagwanya ubutegetsi bashigikiye uburusiya n'inteko za leta ya Ukraine umuryango w'ibihugu vy'uburayi wamenyesheje ko ubwo gutana mu mitwe biciye kubiri mm, ku buryo bugaragara n'amasezerano yo guhagarika ingwano yatewe kw'igikumu mu gisagara ca Minsk ugutana mu mitwe gukomeye hakoreshejwe ibiganisho bikomeye kwabereye mu micungararo y'igisagara ca Avdivka mu kiringo c'imisi mike irangiye abantu batari bake bahasize ubuzima abandi barakomereka abagwanya leta ya Ukraine n'inteko za leta batanguye gutana mu mitwe haheze iminsi itatu mu micungararo y'igisagara ca Avdivka uko gutana mu mitwe kwariyongeye mu ijoro ryo ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa kabiri mu gitondo impande zose zitangaza ko abantu umunani bapfuye muri uko gutana mu mitwe eh, kwasubiye kwaduka abategetsi ba leta mu karere ka Donetsk bavuga ko bariko bategura gukura abantu ibihumbi cumi na bibiri mu gisagara ca Avdivka
iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikaze mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari aho tuyahera mu rwanda leta ibinyujije muri minisiteri y'uburezi iratangaza ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri nta munyeshuri uzaba ucyandika mu makaye cyangwa ku mpapuro ndetse ko nta n'umwarimu uzaba ugikoresha ikibaho n'ingwa ko amasomo yose azajya atangwa hifashishijwe mudasobwa cyangwa se kompiyura ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika asumuta kaboye iyi gahunda yiswe simati karasirumu mu rurimi rw'icyongereza izamara imyaka itatu umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi isaac munyakazi yabwiye ijwi rya amerika ko iyi gahunda izakoreshwa mu mashuri yose yo mu rwanda yaba aya leta ndetse n'ayigenga uyu muyobozi asobanura ko iyi gahunda izafasha abanyeshuri ndetse n'abarezi ku ikubitiro buri kigo cy'ishuri cyubatswemo icyumba gishyirwamo kompiyuta kizajya gifasha abanyeshuri gusa buri mwana wese agasabwa no kuba yifitiye kompiyuta ye minisitiri munyakazi asobanura ko mu myaka itatu iri imbere kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi kugeza muri makumyabiri makumyabiri nta mpapuro zizaba zikiri mu mashuri izo simati karasirumu ziza ari uburyo bwo guha ubushobozi amashuri tuzageze ubwo tuva mu gukoresha impapuro mu mashuri ahubwo dukoreshe usanga ibintu byose biri biri kurangirana n'imashini aho yamakaye ababyeyi baguriraga abana ibitabo babaguriraga byose bazajya babisanga mu mashini umwana yaba afite akazi ko gukorera mu rugo nka homework agatwara ya mashini ye birimo akajya kubikoreramo yaba ashaka gusoma igitabo agafungura imashini agasanga igitabo kirimo izi kompiyuta zizifashishwa mu masomo zikozwe ku buryo nta munyeshuri uzajya mu bindi bidafite umumaro usibye amasomo ye gusa janvier gasana umuyobozi w'ikigo cya leta gishinzwe uburezi yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko gahunda zashyizwe muri mudasobwa z'abanyeshuri zigendanye gusa n'amasomo nanone tukirinda yuko byakoreshwa nabi aho kwiga abana bagiye mu mafilime abana bagiye mu maporono n'iki hari software yitwa content filtering ibuza umwana kujya mu byo umwarimu adashaka kwajyamo kandi habayeho n'izo temptation umwarimu akaba yabibona kuko hari kompiti n'iyi rero umwana uyu n'uyu bariho bashakisha uburyo bajya mu byo muri gahunda zitateganijwe na mwarimu ikindi kandi ntabwo ari ntabwo yabakuririra ubunebwe ni nk'uko bavuga ngo nitureke gukwiza amazi mu ngo z'abantu no mu mihanda kuko kujya kuvoma mu kabande nibyo bituma abana bagira bagira umwete bakabyuka kare bakagira gute ntabwo tuzahora tuvunisha abantu kugira ngo eh, byitiranwe no- no kugira umwete iyi gahunda kandi izafasha abanyeshuri kugira ubuhanga n'ubushobozi bwo kwandika neza muri kompiyuta ndetse no kuyikoresha byinshi ishoboye ku ruhande rw'abanyeshuri ni gahunda bishimiye cyane ndetse bifuza ko yatangira vuba aba ni bamwe twaganiriye bigira muri gurupe sikoreri ya kicukiro iyi gahunda aba- bavuga ko mutazongera kugura amakayi muzajya mukoresha kompiyuta nk'abanyeshuri mwayakira mwayibona gute ukuntu byaba ari byiza byaba ari byiza cyane kwandika byatworohera cyane binatworohera kuba tutagura amakaye iki kigo cya kicukiro ni kimwe mu kigo cyatangijwemo igerageza na minisiteri y'uburezi abarimu batangiye gukoresha iyi gahunda bavuga ko ari gahunda yaje kuborohereza akazi aba nabo ku kigo cy'amashuri cya kicukiro kuko kontenti ibiri elegitoronike ibyo ngibyo bituma ushobora kuba wayisheyaringa n'ubundi ku bana mu gihe gito wa mwanya abantu bataga ba- bandika nko ku kibaho bakagabanyuka ukubika impapuro nyinshi n'iki- ibintu byinshi biratakara ariko iyo tubifite biri elegitoronike kubika kuri imeri ku buryo aho ugishakiye ariho ukibonera igihe ugishakiye kurenza uko nshobora kugera hano igitabo nkasanga nakiyisize mu rugo ariko ikigaragara ni uko ino gahunda ikunze ikibaho n'uwashobora kukibagirwa yakibagirwa kompiyuta imwe izajya igura amadolari magana abiri mirongo ine ni ukuvuga agera ku bihumbi magana abiri mu mafaranga y'u rwanda iyi gahunda nubwo yishimiwe n'abarezi ndetse n'abanyeshuri ababyeyi basabwe kuyishyira mu bikorwa babemeza ko kubona ayo mafaranga bitazaborohera ngewe nk'umuntu w'umubyeyi uba urumva ko ari iterambere Eh, ubwo rero hagati y'aho ngaho umuntu yagerageza akabishaka ibihumbi magana abiri bishobora wabibona nkawe ku giti cyawe agenda umukene mm, no kwiga yiga ku buryo imana ifashije abacuruzi b'izi kompiyuta basobanura ko bazafasha ababyeyi kwishyura mu byiciro ku buryo umubyeyi yakwishyura kugeza no ku myaka ibiri iyi gahunda ihuriwemo na leta n'abandi baterankunga banyuranye izarangira itwaye akayabo ka miliyari cumi n'esheshatu z'amadolari y'amerika asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali arakoze umunyamakuru wacu i kigali mu rwanda ihuriro rigizwe n'amashyaka n'abanyapolitike batavuga rumwe na leta sinared igira iteka burundi baravugwamo ibibazo bishingiye ku buyobozi itangazo dukesha umuyobozi w'iryo huriro dr jean minani ijwi ry'amerika rifitiye kopi rivuga ko rihagaritse by'agateganyo bamwe mu banyapolitike n'imitwe ya politike abanyapolitike bavugwa bahagaritswe barimo alice nzomukunda na frederic bamvuginyumvira bombi bigize kuba ba visi perezida b'umukuru w'igihugu mu burundi mu kanya mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye n'umunyamabanga mukuru wa sinared igira iteka bwana aniseti niyo nkuru maze amubaza impamvu bafashe icyo- icyemezo cyo kwirukanwa kwirukana bamwe muri abo banyapolitike
Eh, kuri iyo ngingo yafashwe yafashwe yafashwe ubwa mbere na mbere eh, habanje kuba eh, ukumvikana hagati y'aba- y'aba- y'abagize urwego rukuru rwa senaradi igira iteka ni ukuvuga abari mu mu rwego bita diregitwari urwo rwego nibwo eh, rufata ingingo zikomakomeye kuri eh, bitatu bya gatanu eh, by'abarugize ni ukuvuga yuko eh, iyi ngingo yafashwe yo ku- kubandanya ikiringo umwanya mutoya wo gutegura amatora kuko bitashoboka urabona yuko abagize sinarede y'iteka eh, bari mu bihugu byinshi bitandukanye kugira ngo bakorane hakenera uburyo bwinshi hakenera yuko eh, turonka aho duhurira tukaronka n'ingene abadafise uburyo bukwiye bashobora gu- gushika aho eh, iyo nama yobera Eh, ni uko rero tumaze kubona yuko bigoranye gatoya eh, twaciye eh, dusaba abagize urwo rwego rwa diregitwari yuko eh, umwe umwe yovuga icyo abivuze ko hari abantu benshi mushyantaye ariseta hariho abantu benshi muri iki gihe bibaza ingene umuharisinarede wahakanye ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu muri iki gihe naho ukaba udashaka kubahiriza ibiringo wahawe aho muhavuga ko iki akanya gatoya cyane rwose tuba twababuze akanya karatujana iyo ni iyo ni ingorane yabaye ntoya cyane ijyanye n'uko abagize urwego sinaride basanzaye kugira ngo bashobore gukoranira hamwe nabivuze mu kanya ubwo nta nta mategeko twarenze kuko iyo abagize umuhari bo nyine bakoranye bakumvikana yuko bazogira iyo nama umunsi uyu n'uyu n'ikiringo ntabanduka kitazorenga iyo rero bakoranye bakabyumvikana hakavamo umwe cyangwa babiri gusa batabyumvise bagaca bivumbura aho jene baza yuko atangurana ibihari iyo mubonye abantu bashyika ibice mirongo indwi n'indwi ku ijana abantu barenga ibice mirongo irindwi n'indwi ku ijana bavuze bati twebwe turemeye yuko tunguruje ikintu umwanya mutoya wo gutegura aya matora nibaza yuko mu mihari yose muzi yo ku isi iyo barinze bakorana bakabyemeza yuko iyo ngingo aba ari ingingo iciye mu kuri murakoze mu shantahe aniseta niyo nkuru tuzabatera akamo mu duhe inkuru zirambuye cyane rwose ku byerekeye indyane tubona umuhari reka murunani senarede murakoze cyane rwose murakoze
uwo yari aniseti niyo nkuru umunyamabanga mukuru w'ihuriro sinaredi gira iteka avuga ku cyemezo cyo kongerera abagize ubuyobozi igihe mu gihe barimo gutegura amatora hagati aho bahagaritse bamwe mu bayobozi barimo bwana frederic bavuga inyumvira maze mu kanya nanone mugenzi wacu frederic nkundikije yamubajije ibibazo abona biri muri iryo huriro abereye umuyoboke sinaredi gira iteka twumva twebwe nk'imigambwe twemera kwitaba ibiganiro yarusha twararabye turaba ingene turi ko turarongorwa turagira aho duhagaze ku bijyanye n'ingene tubona ibiro si komite yagize ku itifu si komite nshingwabikorwa ni ibiro bigizwe n'abantu bane batowe kuko nibo batowe itariki mirongo ibiri na na zitanu z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abo rero manda yabo yaheze itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi kuko abo batwara nibo basabye mu ntango bati manda niba nigume ari amezi icyenda gusa ubu rero amezi icyenda yaheze ariko bo aho kumva ko bakwiye kubisa abandi hakaza uburongozi bushasha batangiye kuvuga ko ngo atari byiza ko tweza turatora ngo uburongozi bw'amezi icyenda heze kandi aribo bari barabizanye ikintu mwibaza kiba gituma bashaka kwigumiza kuri ubwo butegetsi ni ikihe
twebwe twabariye tuti uko bigenda kose twabahaye umwanya wo gutegura ubundi burongozi kuko itariki zimwe na zitanu twari twahuye aho guca bakwakwanya ngo bashyireho ubundi burongozi bagumyeho gushikaho icyo kibazo bagishyira ngo muri ngo muri komisiyo iyo nayo urumva iyo ufite ikibazo ushaka kucankujyana muri komisiyo ariko twabona ko bari amayeri kugira ngo barigumizaho umwanya wanjye uri kurengana mu nshinga nawe frederic bamvuga inyumvira ikintu mwibaza cyo bagituma bashaka kuguma ku butegetsi n'ikihe hariho imvo ziboneka imvo ntazo nomenya mbwa urumva nibyo tubona jyewe mvuga ibyo mbona n'amaso y'uko baciye bagira inama zitabaho ngo ku masikayipe hanyuma mu nyuma barapinkirangira ibikaratasi aba ku masikayipe bashyira hamwe ba nkunzi hamara yo gushyika n'aho hagera igihe bavuga ati ngo barihaye gushyira itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kwa kabiri abo ntaho byanditse kuko dukurikiza amategeko yanditse ntacyo babuze kugira ngo bashyireho uburongozi bushasha muri iki gihe ibyo turabinezera kandi turavuga ko ingingo zizofatwa muri izo nzira twebwe tutazozemera kuko zifite agaciro niko twanditse tubivuga muri iki gihe turi ko turavugana mushikantahe frederic bamvuga inyumvira muri iki gihe turi ko turavugana tugiye kubibona bambwira bavuga bati barakuyemo umupfasoni yarise muri iki gihe turi ko turavugana hariho ingingo yasohowe n'umuhari senarede ibakura muri uyu muhari mwebwe na bakavuga ngo bambwira inyungu turamukuye nk'uwahoze ari cyegera cy'umukuru w'igihugu bavuga ko bakuye forodebu bakibagira ko ntwara forodebu ushobora gufata forodebu ukuremo umukuru wayo hanyuma ngo uvuge ngo nta ngofero igumamwo kuko si mbiyo ubwa mbere nka nk'umuhaza uri ku kigero cy'umukuru w'igihugu ndiye ubwa mbere na mbere nk'umukuru wa fodeyi turumva ko iyo ngingo ah, basohoye mutayemera ikintu mugiye gukora niki
icyo kintu bakwiye gukora ni twebwe tuzabivugana n'umugambwe kuko urumva ko igihe nizanye ni umugambwe wanjye mbarira uti tumaze kubona ariko bariga ingene mu- muriko muriko biragenda mu- muri sinarede turimo turafata ibintu nkingo bazofata niyo nzokurikiza
Uh, urundi ruhande rw'umuhari senarede rurega cane cane abategetsi bo muri uyo muhari bagiye mu biganiro biherutse yarusha ko bari kubarondera ibiti ivyo birirwa mu bivuga kwiki
aha ni hahandi bavuga bati wo gutuka nta gutorera none ibyo biti babikuye hehe none ko bariko baraganira n'ubutegetsi bw'ibujumbura za herisinki ejo bundi eh, aho umu- umu- umufasha w'umuhuza yari ngaha i bujumbura amaze kuvuga birya haraje intumwa ziwe iza kubona na sinarede mu mpisho bari kumwe n'abategetsi b'ibujumbura barongowe na edward nduwimana mu mpisho Eh, bari kumwe n'abantu bavuye herisinki babafashe vizabiro vya sinarede gusa barimo baragira ibiti none barondera ibiti kumbe barondera ibiti nagira ngo ndabaremeshe ko umugambwe forodero ugewe ndongoye ntituriko turarondera ibiti turiko turarondera aho abarundi bari buhurire baganire umuti muri mu nda bashikirize ikibazo c'uburundi abadufasha badufashe bacumvise kibonanira tumenye ko cabananiye bagishobora tumenye ko bagishoboye ivyo vy'ibiti ni ivyabo iyo tuba turondera ibiti tuba twabirondeye kera kuva umwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu gushika umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu barabaza bamvuga inyumvire ingene nabayeho baransabye kujya mu biti narabankiye kuko mwene ibyo biti ari ibiti byatumara umutima narabankiye dushaka ibiti abarundi bavuge bati nibyo tu- n'abarundi tubadushizemwo tugiye gukorera abarundi ariko mwene ivyo bagukoresha nk'umuja hajya gushaka Frederic Bamvugimvira umukuru umugambwe Frodebu murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye nimukorerwe
tuve mu karere k'ibiyaga bigari tugaruke hano muri leta zunze ubumwe za amerika aho iteka ry'umukuru w'igihugu giku- rikumira abaturage bo mu bihugu birindwi byiganjemo iby'abayisilamu rikomeje gukurura impaka n'imyigaragambyo hano muri leta zunze ubumwe za amerika ubwo yatangazaga iryo teka perezida donald trump yavuze ko rigamije kubumbatira umutekano w'igihugu mu kanya mugenzi wacu eteni karekezi yavuganye na professeur charles kambanda umwarimu muri kaminuza ya new york maze amubaza ibijyanye n'iryo teka
porofeseri charles kambanda nk'impuguke mu by'amategeko mwe icyemezo cya perezida wa amerika donald trump cyo gukumira impunzi ziva mu bihugu birindwi bituwemo cyane n'abayisilamu harimo bitatu bya afurika kiriya cyemezo mwe mwacyakiye muti ikintu cya mbere ni uko eh, iriya executive order yujuje ibyangombwa mu mategeko ikibazo ni uko abantu benshi nabo barayisoma ariko ririya ariya mabwiriza yo ari clear kandi ibintu byose yavuzemo hariya abifitiye ububasha nka perezida wa, wa, wa amerika ni ukuvuga ngo ku rwego rw'amategeko iriya executive order nta kibazo ifite kandi ikibazo kindi ni uko ibintu byinshi abantu bavuga ko biri muri ya- muri ya document ntabwo birimo ntabwo urugero abantu baravuga ngo guhagarika abantu ba ba ba, ba green, green card holders cyangwa uh, permanent residents cyangwa no guhagarika ngo abaturage basanzwe b'amerika ibyo nta birimo ariko hari ikibazo cya politiki mbere y'ikibazo cya politiki muvuze ko mu cyemezo perezida yafashe ko nta ngingo ivuga ko abantu bafite uburenganzira bwo kuba muri amerika bafite bare- bafite amakarita ya y'icyatsi green card holders ko batagomba guhagarikwa ariko byarakozwe impamvu ni iyihe urujijo rwaturutse he urujo ahanini rwaturutse ku bintu bibiri Icya- icya mbere ni uku- ni uko hari amategeko desha yo muri amerika yemerera abantu ba imigirasiyo cyangwa abashinzwe umutekano guhagarika umuntu wese umunyamerika cyangwa girini kadi hoda uvuye muri biriya bihugu abatumva basobanukiwe ko si bo bwa mbere biriya bihugu bishyizwe ku rutonde rw'ibihugu aba- abanyamerika bagombye kwitondera cyangwa bagombye kutahana viza ibyo si si ubwa mbere ni ukuvuga ngo biranashoboka ko iyo a- nyuma y'uko abantu bumvise ko eh, perezida trump akomeye cyane kubinjira kubimukira bariya abantu muri migration bamwe wasanga banabikunda cyane bashaka guhagarika abantu bahise bavuga ati twabonye umwanya noneho wo guza mu bikorwa ariya amategeko asanzwe tuzi icya kabiri turi mu gihe cya- cya culture transition abayobozi benshi cyane cyane bari muri department of justice abenshi bashyiraho na perezida kandi bagaku- bakavanaho na perezida perezida trump ntabwo aratangira kwapointinga abantu muri iriya myanya kubera ko mm, ikibazo kikom- kinakomeye cyane uh, secretary w- wa justice amina atunegeno ntabwo baramwemeza muri muri muri- muri minisitiri Congress.
w'ubutabera ni ukuvuga ngo minisitiri w'ubutabera cyuba iracyarimo abantu ba, ba, ba obama kandi abo bantu bakaba bari opposed kuri eyo ah, eh, kuri icyo- eh, kuri iyo document kuri iyo eh, eh, executive order ni ukuvuga ngo kubera ko ubundi mu mategeko perezida nta- ntabwo agombye gutanga igisobanuro cyangwa nta ntabwo asho- agombye guta- guteguza ko guteguza abantu akababwira ngo ngiye gusohora eh, eh, eh, iyo executive order oya perezida ahita ayisohora tu noneho abandi bakagenda babi- babisobanurira abantu bayoboye ikibazo noneho ni uko dufite executive order idafite abantu bashobora kuyisobanura kubera ko muri- muri minisiteri y'ubutabera abantu batoya ntabwo barajyamo kandi abantu barimo barabizi ko bagiye kugenda aho hari ikibazo gikomeye ikibazo kizamukamo profesa Ka- charles kambanda ni uko hari umuntu wavugiye wahoze ari perezida barack obama hari abademokarate bakomeye muri kongere no muri sena ndetse n'imiryango yita ku burenganzira bwa muntu yavuze ko kiriya cyemezo kinyuranyije n'itegeko nshinga rya amerika mbese muri make ko kinyuranyije n'amategeko cyagombye kuba kigenderaho bakanavuga ndetse ko bashobora kujya kurega perezida trump mu nkiko kugira ngo kiriya cyemezo gihinduke murebye ni izihe ngingo z'amategeko abifuza kujya kurega trump mu nkiko bashobora gushingiraho kugira ngo ikirego cyabo kigire ireme muri constitution yacu ni perezida gusa wemerewe kugena kwinjiza impunzi ni perezida wa- em- ingufu zo- zo kugena ko impunzi zinjira mu gihugu n- yewe na kongure cyangwa inkiko ntabwo zishobora gutegeka perezida perezida niwe ushinzwe kuraninga diporomasi n'imibanire y'ibindi bihugu ni ukuvuga ngo ku buryo bwose iriya executive order ireba ukuntu impunzi zinjiramo hano n'ukuntu diporomasi ikorwa nta iriya iriya executive order kandi tubi- tubivugiye hano ntabwo ishobora guhagarikwa noneho ikibazo ni uko abantu iyo bavuga ko biri muri iriya nini ntabwo birimo tuvuge biriya green card na- n'abantu n'aba- n'abantu basanzwe ba- ba- abanyamerika iyo bijya kuba birimo hariya iyo- iyo nini yari kuba ipfuye bari gukuramo kiriya gipande ki- eh, kireba kubera ko perezida ntabwo afite ububasha bwo kugena uko abenegihugu binjira mu gihugu perezida nta- ni konguresi bifite ntafite uba- ububasha ni ukuvuga ngo bitewe n'uko iriya iriya executive order ntabwo ihagarika abanyamerika kandi ntabwo ihagarika abantu bafite eh, permanent residency nta kibazo biteye nta kibazo tugomba no kumenya ko uburenganzira tuhabwa muri constitution ya amerika urukiko rw'ikirenga hano rwa- rwabivuzeho kenshi ruvuga ruti uburenganzira duhabwa muri amerika busanzwe ni ubw'abanyamerika n'abantu baba muri amerika umuntu ukiri hanze ntabwo afite uburenganzira niyo mpamvu mubona iriya guantanamo bay a- abantu bafungiyemo badafite ba- babambuye uburenganzira kubera ko urukiko rw'ikirenga baravuze ngo abantu iyo bakiri hanze ya amerika nta burenganzira ntabashobora gusaba uburenganzira buhabwa abanyamerika cyangwa abandi bantu baba muri amerika
arakoze profeseri charles kambanda wadusobanuriraga ibijyanye n'iteka rya perezida donald trump wa hano muri leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese turi kumwe aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire enjeniyeri na inosa kimenyi kuba badufashije gushyira hamwe i- aya makuru muri studio mwari kumwe nanjye Edi Rwema na fide niyo ngabo tubifurije mwese kugira ibihe byiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.